iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema abantu mirongo itatu n'umwe nibo bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero byagabwe mu mijyi ibiri yo muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo bitero byagabwe n'abahezanguni b'abazungu mu mijyi ya el paso muri leta ya texas na dayton muri leta ya ohio ni ibitero benshi muri amerika bahise bafata nk'iby'iterabwoba imbere mu gihugu hari abakomeje kuvuga ko kuba itegeko riha abanyamerika uburenganzira bwo gutunga no kugura mu buryo bworoshye imbunda ari kimwe mu bitiza umurindi ubwicanyi bukoreshwamo izo mbunda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yategetse minisiteri y'ubutabera gutangiza iperereza ku iterabwoba ryakozwe n'abanyamerika bari hagati mu gihugu nibwo bwa mbere umukuru w'igihugu avuze ku mugaragaro ko ubwo bwicanyi bukorwa n'abahezanguni b'abazungu ari iterabwoba yasabye ko hashyirwaho itegeko rituma abakoze ibyaha bishingiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano cy'urupfu mu kiganiro muri isanga cya none twatumiye bamwe mu banyarwanda batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane abatuye muri iyo mijyi uko ari ibiri iherutse kugabwaho ibitero ya el paso muri texas na dayton muri ohio kuri telefoni ndi kumwe na bwana tsiri gakire ari mu mujyi wa el paso muri leta ya texas bwana gakire ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
edi murakoze cyane ndi hano ndubateze amatwi ndagushimiye cyane kubw'akanya uduhaye kugira ngo tuganire
nta kibazo murakoze turi kumwe kandi na john kirenga nawe ni umunyarwanda utuye mu mujyi wa dayton muri leta ya ohio bwana kirenga nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze bwana edi rwema urakoze cyane kandi ndishimye kuba turi kumwe nawe urakoze cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
reka duhere kuri tseri gakire uri aho ngaho mu mujyi wa el paso niho habanje kuba igitero ku wa gatandatu w'iki cyumweru icyo gitero cyabereye ku nzu z'ubucuruzi neza na neza kibera mu iduka cyangwa se mu isoko ry'ahantu hitwa rizwi nka walmart hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho hantu habaye icyo gitero muri uwo mujyi wa el paso aho utuye urahazi
yego edi murakoze aho hantu ndahazi ndahaturiye ni ahantu haba hari abantu benshi cyane cyane cyane muri za wikende kandi ukurikije ko n'iki cyumweru yari ugusubira ku mashuri kw'abana abantu benshi nibo babaga bari kugurira ibikoresho by'abanyeshuri ni ahantu haba abantu benshi hari na na walmart ku ruhande rwayo hari n'amaresitora menshi cyane atandukanye ni ahantu haba hari abantu benshi cyane na moro iri aho ngaho hafi yaho twibutse abumva ijwi ry'amerika uyu mujyi wa el paso ni umujyi uri muri leta ya texas uhana imbibi n'igihugu cya mexique niko bimeze
nibyo ni hafi y'umujyi y'igihugu cya mexico ni hafi cyane iminota uvuye aho byabereye kugera ku mupaka wa mexico ni iminota itarenze icumi cumi n'itanu
john kirenga nawe utuye mu mujyi wa dayton igitero cyabaye mu mujyi wa dayton cyabaye amasaha makeya cyane iki ngiki cya El Paso cyahitanye abantu makumyabiri na babiri kimaze kuba aho ngaho mu mujyi wa dayton icyo gitero cyagabwe mu nzu y'ubunywero cyangwa se ibyo abantu bakunze kwita akabari hagwamo abantu icyenda ahantu wowe urahazi bwana kirenga
murakoze bwana edi uretse no kuba mpazi nanjye ubwanjye najyaga mpanywera cyangwa ni ahantu ni mu mujyi hagati ni ahantu hegereye univerisite hegereye hegereye bizinesi senta ya dayitoni hano ni ahantu duca buri munsi ni inyuma ya main street urumva nk'iyi mijyi uko yubatswe main street urayumva yuko ari yo ari wo muhanda munini uca mu mujyi hagati inyuma yaho umujyi wa hano wafashe nka nk'akantu k'aka district bakita oregon ni inyubako za kera zishaje bazihinduramo uturesitora utubari ibintu byose byiza mbega night life niho ibera abantu bifuza gusohoka mu masaha ya nimugoroba cyangwa se abifuza kuhajya kuhafatira ifunguro rya nimugoroba niho benshi bakunze kujya iye cyane cyane ko kegereye na university of dayton no kugira ngo bagerageze kuhataractinga nyine abasore bakora muri uyu mujyi bareke no gutaha hakiri kare bakoze utuntu twiza utwo tubari kugira ngo abantu babe baza kwinywera kwidagadura gufata akanya nyine bavuye mu tuzi hanyuma bwana gakire umujyi utuyemo wa El Paso umubare dufite ubu ngubu nk'uko bitangazwa na polisi y'aho ngaho mu mujyi wa Dayton nuko abantu makumyabiri na babiri aribo bamaze gupfa nyuma y'icyo gitero cy'umuhezanguni umujyi ubwawo wa El Paso wabyakiriye ute abaturage bameze bate iyo utembereye mu mujyi ubona hifashe gute
edi murakoze nibyo abantu makumyabiri na babiri nibo bamaze kwitaba imana kugeza kuri uyu munota ariko haracyari n'abandi benshi bakiri mu bitaro ndetse babiri muri abo makumyabiri na babiri nabo bitabye imana bageze ku bitaro umujyi wa Paso ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri ni umujyi ufite amahoro nta ibintu nk'ibi ngibi nta n'ubwa mbere bibaye rero abantu byarabababaje cyane ariko abategetsi ndetse ba meya ba representative bose babashije kuza bavugisha abaturage bagereza kubaturisha bababwira ko bazakora ibishoboka kugira ngo ibintu ntibizongere kuba ukundi byaciye igikuba hagati mu bantu ariko abantu bagejeje kuba hamwe hari n'imvugo yitwa El Paso Strong ubu nibyo bihari bakoresheje za tisheti kugira ngo nyine berekane ko ibi bitagomba kuduca intege ahubwo bigomba kudukomeza kurushaho
hanyuma kirenga nk'uko gakire yari abivuze ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane hano muri leta zunze ubumwe za amerika kumva igitero mu kivunge nk'ibi byabaye muri El Paso na Dayton ni ibintu bidakunze kumvikana cyane nubwo bisa nk'aho bigenda bifata indi ntera muri Dayton abaturage baho bo babyakiriye gute bumvishije ko habaye igitero cyahitanye abo bantu bose
murakoze urebye buri muntu hano Dayton ni ikibazo cyabaye ntabwo ukurikije abantu uko bameze hano ibintu by'inzangano nk'ibi kwicana ntabwo byari bisanzwe bihari nubwo muri uyu mwaka nyine muri dayitoni twagize ibibazo byinshi uribuka tonedo yaciye hano muri maci uribuka aba wayiti nashonarisite bakoze ibintu byabo hano turimo twahuye n'ibibazo ariko kwicana ntabwo byabaga ari ibintu tumenyereye tumva abantu ba babana barakorana barakundana ariko hano umujyi wakonje guverineri meya wa hano abashingamateka bose abantu bose bi- bibazaga impamvu ibi bintu byabaye Eh, Na- ku bijyanye no kwibaza impamvu byabaye Thierry gakire uyu mwicanyi ah, wahitanye abantu aho ngaho muri El Paso ah, mbere y'uko akora igikorwa yakoze hari amagambo y'urwango ahanini eh, yanditse ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko atishimiye abimukira adakunze abantu baturuka mu gihugu gituranyi cy'uwo mujyi cya eh, eh, cya Mexique Ah, mbese muri make aka- benshi batangiye no kuvuga ko urwo rwango ahanini arukura ku mvugo zikoreshwa na bamwe mu bategetsi hano muri leta zunze ubumwe za amerika ubwicanyi nk'ubwo bushingiye ku rwango bushingiye ku buhezanguni bushingiye ku kwanga bimukira ah, ni ibintu bidasanzwe cyane abaturage b'aho ngaho bo babibona gute
Ah, ibyo uvuze kuba ari ibintu bidasanzwe cyane kuba abaturage ba hano badakunda bimukira ko ari ibintu bidasanzwe ah, birasanzwe ahubwo wenda ntibi- ntibigera kuri urwego aho barinda baza bakica abantu bare- bangana batya Ah, ariko mu by'ukuri iyo ubona imvugo zivugwa hanze cyangwa ah, ah, rimwe na rimwe n'amagambo akoreshwa n'abanyepolitiki ubona ko ari ibintu rwose bi- bisanzwe Eh, ariko ah, abaturage batuye hano ah, twagerageje kubyakira ah, hanyuma tugerageza kureba uburyo ah, bitazongera kuba ukundi Mm, ka- kandi ikindi twavuga ni uko uyu muntu ah, ni umuzungu kavukire hano muri iki gihugu ahanini yakoze hafi urugendo rw'amasaha agera hafi ku icumi ikimuzanye ari ukwica abantu muri uwo mujyi kuko ahanini ari umujyi utuwe n'abimukira niko bimeze
nibyo yaje aturutse mu mujyi witwa allen uri hafi ya dallas a- atwara amasaha agera ku icumi kugi- azi aho agiye n'intego yari ayizi Mm.
Eh, ahanini byaje kugaragara ko ashobora kuba ari ah, mu mitwe imwe y'abazungu ah, igamije idakunze abimukira cyane cyane nk'abatuye nk'abaje baturutse muri za mexique Mm. Ah, Hanyuma ikindi twaku- ah, twa- twa- twabwira abumva ijwi rya Amerika bwana Thierry Gakire usibye kuri umunyarwanda utuye aho ngaho ah, wanakoze n'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ah, gukoresha intwaro ako kageni ah, kwica abantu bangana kuriya uri umusivili benshi bakomeje kuvuga ko biterwa ahanini n'uko abanyamerika bafite uburenganzira bwo gutunga imbunda Ah, ndetse uka- ugasanga bibaha n'ubushobozi bwo gutunga imbunda zirenze zikoreshwa mu bihe by'intambara ibyo wowe nk'umuntu wakoze igisirikare kubona umuntu nk'uriya afata imbunda nk'iriya nk'urugero uyu nguyu wishe abantu muri dayton bivugwa ko yari afite imbunda ifite ubushobozi ah, bwo kurasa amasasu menshi cyane icyarimwe nk'umuntu wakoze igisirikare tugereranije uburyo gutunga imbunda no kuyikoresha neza byakabaye bimeze
Eh, murakoze ah, kuba ndacyari umusirikare na n'ubu ni nayo Mm.
mpamvu niyo hano ntuye mu kigo cya hano muri El Paso Mm.
Ah, nsubiye inyuma gato gutunga imbunda biri muri ko- mu iteko nshinga cyangwa muri constitution y'abanyamerika yego ni amendment ya kabiri wese wemerewe gutunga imbunda Mm.
ariko ah, ibi ni constitution yashyizweho mu gihumbi kimwe magana arindwi mirongo inani na karindwi icyo gihe n'ubu ngubu hashize imyaka irenga magana abiri urumva hashize igihe kirekire cyane uko byari bimeze siko bikiri ubu rugiye nkaba numva ku giti cyanjye ko ah, nko gukora imbunda zi- zimeze kuriya ah, za- za- ziri oromarike Mm.
imbunda ishobora kurasa amasasu menshi mu munota umwe atagira uko angana Mm.
numva ko ke- bazikoreye kugira ngo zibashe kuba zakwica cyangwa zarasa abantu benshi mu mu gihe gito gishoboka Mm.
rero gufata imbunda nk'iyo ukayiha umuturage ngo abe ayifite ayi- ayitunge mu by'ukuri nubwo bikwe- ubyemewe n'amategeko kandi uyitungire kwirinda ariko se imbunda ishobora kurasa ama- amasasu ijana mu munota umwe ubwo u- ni iki kindi uri kwirinda ki- ko ko n'igihugu gifite amahoro Mm.
ugasanga rero ibyo ngibyo ari ikibazo ariko abanyapolitiki bamwe barabyumva bakabyemera bak- ndetse bashaka ko n'amategeko ahinduka ariko abandi bo ntibabyumva Mm.
ibyo rero us- usanga ite- biteje ikibazo kubera ko na na NRA eh, National Rifle Association usanga nayo itabyifuza cyane kubera ko ba- batakaza amafaranga menshi ayo mategeko agiyeho iryo ni iryo ni Kudatunga ishyira- imbunda iryo- nk'izo.
iryo ni ishyirahamwe ryo ku rwego rw- rw'igihugu ry'abantu batunze imbunda
yego Mm. hanyuma kirenga tuvuze kuri ibyo bijyanye n'intwaro ndetse n'uburenganzira abanyamerika bafite bwo gutunga intwaro ah, nari nakomoje kuri uwo muntu wagabye icyo gitero aho ngaho mu mujyi wa Dayton hari abavuze ko ah, yari afite hafi agasanduku kuzuye amasasu
yego niko bimeze yari afite imbunda ebyiri iyo yakoresheje uyu muntu nta nubwo yamaze isa i- umunota urenga arimo kurasa abantu ni amasegonda hafi mirongo itatu kubera yuko ahantu ni mu mujyi muri senta haba huzuye abapolisi haba hari abasize umutekano bajagajaga ariko icyo gakire yavuga otomatike imbunda yakoresheje mu min- mu- mu masegonda mirongo ine n'atanu yari amaze kwica abantu icyenda amaze gukomeretsa makumyabiri na batandatu So, ni ukuvuga ngo izo mbunda ntabwo ni- niyo waba ushaka wenda gutunga imbunda kubera icyo utunga imbunda iri- iri- imeze kuri iyo tomatike kandi hano itegeko uretse nu- yuko be- hari n'imbunda zimwe babuza ariko bagura hari ayandi mapiyesi bagura mu maduka hano ukayimodifayinga igahinduka otomatike Mm.
so ukayikoresha kwica abantu mu isogonda abantu eh, bang- bagera ku- bangana kuriya bakaba bara- ba- babuze ubuzima ikindi hano um, bwana rwema eh, ibintu by'inzangano wavugaga birahari ntabwo ari ibintu bishyashya nubwo nyine abantu ba- nyine babirenzaho ariko muri iyi myaka imyaka nk'ano muri Dayton nahageze nko muri bibiri na gatandatu bi- bi- bigenda bi- bifata iyindi ntambwe birushaho ku- kugenda byumvikana cyane mu mu marari mu binyamakuru no mu nsengero ugasanga bimukira batangiye kubanga ku buryo
Mm.
bukomeye cyane Mm.
n'umuntu utwara tagisi yumva ko umuganga wavuye muri indiya cyangwa muri nigeria yamutwariye akazi umuntu utwara uba Mm.
yumva ko umu enjeniyeri wavuye muri irani yamutwariye akazi umuntu useriva muri resitora yumva ko uwo muhinde ukora muri eh, amakompiyuta muri bintu bya ICT nawe yamutwariye akazi sinzi ibyo baba barimo Mm.
birarenze hanyuma abantu benshi bakavuga ko ah, bikomeje kwiyongera kuko noneho hari abantu babivugira ku mugaragaro ku mateleviziyo mu binyamakuru ubundi abantu nibyo koko barabyemera ko urwo rwango ruriho kandi ntabwo ruzigera runavaho ariko noneho kuruha urubuga noneho bikavugirwa ku mugaragaro byongereye cyangwa se baha n'ingufu abo baheza nguni bumva ko ah, bagomba gukora ibyo ari byo byose kugira ngo bikize abo bimukira
Yeah, nibyo urebye uh, ndibuka hano uh, uh, perezida wavuyeho uh, barack obama arimo yiyamamaza manda ye ashaka kuba umukandida ibintu nibwo byarushijeho gu- mbega gukomera Mm.
ayo majwi eh, eh, yamagana abimukira eh, minorities eh, n'abandi bantu banga bashobora kwanga abirabura bashobora kwanga abayisilamu bashobora kwanga abage bashobora kwanga umuntu uwo ari we wese ariko noneho u- abategetsi dufite ubu namwe murabumva nk'ano muri iyi siteti iyo urebye aba- kuva kuri guverineri n'abashingamateka n'ab- ni abantu babaheza nkunda baba rayiti wingi So, umuntu kubwira umwana w'imyaka makumyabiri n'umwe makumyabiri n'ine n'uyu mwana warashe hano uyu musore urebye nk'ahantu ava ni muri ni muri neighborhood suburb nziza utakeka ko haba n'umuntu u- utekereza kuriya ko yajya kwica abantu barimo kwi- kwinywera Mm.
cyangwa bagiye kwibyinira ariko kubera yuko wareba noneho amaperereza arimo gukorwa wareba nk'ibintu yajyaga avuga no ku ishuri imyaka ishize akiga muri za segonderi no kuri univerisite aho yigaga n'abantu yakoranaga nabo babivuga ngo "Eh, yangaga abirabura yangaga abantu bameze gutya na gutya yangaga abantu bose ku buryo hari n'akandi kabari yabanje gutekereza kurasaho kegereye univerisite ya dayitoni Mm.
Yeah.
twibutse ko ah, umwe mu bantu yishe harimo na mushiki we
oya mushiki we na boyfriend n'undi musore bakundana Mm.
nibo eh, babaye aba kabiri ku buryo mu bantu bapfuye eh, twebwe nk'abanyafurika twafashijemo munyayiritiriya Mm.
umusore w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yasize umugore n'abana tuzamushingura ku wa gatandatu Mm. kandi natwe dukomeje kubihanganisha ah, haba ababigizweho ah, ababikozweho hanyuma n'abandi wenda bashobora kuba batakaje inshuti n'abavandimwe babo Ah, Thierry Gakire ah, iyo uwumvishije ibitangazamakuru abanyapolitiki hano muri leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane ah, abo mu ishyaka riri ku butegetsi ry'abarepubulike akenshi bo barasa nk'aho batumva ko iki kibazo ari ikibazo cy'abahezanguni cyangwa se iterabwoba ryo hagati mu gihugu ahubwo bakavuga ko ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe
Eh, nibyo ah, aba abarepubulike buri gihe bashaka kuvuga ko ari ikibazo cyo mu mutwe ariko ah, ku- ubwa urebye nka perezida trump nawe ubwe yivugiye ko ari ikibazo noneho gikomeye bagomba kongera kureba amategeko bakareba uburyo bahindura amategeko yo gutunga imbunda ibyo bikaba byerekana bitanga icyizere ko mu minsi iri imbere wenda hari ibizahinduka kubera ko n'ubundi dufite n'abandi barepu- n'abandi banyamategeko nabo ubwabo ubona ko babyumva ko ari ikibazo kandi ko kigomba- kigomba guhinduka Eh, icyo kikaba gitanga icyizere ko wenda mu bihe biri imbere bishobora kuzahinduka ariko kubivugaho barabivugaho kuba ni igihe kirekire babivugaho urumva igikenewe ubu ngubu ni impinduka Mm. Thierry Gakire na John Kirenga mugume ku matelefoni yanyu reka twakire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ah, bumva ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri David wiriwe neza
gakire ndatiye da David uranyumva
ndakumva neza uri hehe
ndi i kigali i nyamirambo Eh, ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye rero nagitangira mbanje kwihanganisha abantu bahuye n'ibyo byago Mm.
twebwe twese rwose byaratubabaje kumva igihugu gikomeye nka amerika twizeraga habamo ibintu nk'ibyo ngibyo kwanza abantu babanze bihangane kabisa Mm.
hanyuma nkibaza ngo ku bantu basoma itegeko nshinga rya amerika iryo tegeko rimaze imyaka hafi magana abiri Mm.
eh, abantu nta hantu hateganijwe guhana abantu bavuga imvugo eh, zogeza amacakubiri cyane cyane ko tuzi yuko amerika ari igihugu gituwe n'abantu n'amoko menshi atandukanye abantu bava hirya no hino ku isi eh, icyo ngicyo rwose abo bantu baba aho ngaho batubwiye niba baragerageje gusoma iryo tegeko nshinga Mm.
eh, eh, babitubwira ikindi cya kabiri navuga ni ukugira ngo ndashaka kumenya nk'umunyafurika wumva ubwo bwicanyi ese i- ni isomo ki igihu- igihugu nka amerika cyaha ibihugu byo muri afurika eh, akenshi usanga hari nk'aho amategeko abuza abantu kwisanzura bagakabya mu bintu by'amacakubiri urabizi neza ko ari intambara zikunze kugaragara amerika itanga amasomo ku bihugu byacu eh, bavuga ngo nta freedom of speech cyangwa se ubwisanzure mu kuvuga abaturage banyafurika bafite ariko nabo basanga barimo bagwa mu- mu bibazo bituruka ku kuba abantu bavuga ibyo bishakiye hamwe n'umuperezida nka kanaka cyangwa kanaka ntashaka kuvuga mu izina avuga imvugo z'urwango ukabona nta kibazo bimuteye batubwire biterwa n'iki cyangwa se isomo baduha ni irihe mu gihe mu bihugu nk'ibi by'u rwanda uburundi cyangwa kongo na ibihugu bikikije eh, bya- by'ibiyaga bigari iyo ubutegetsi eh, bubujije abantu kuvuga ibintu bidakwiye usanga abanyamerika bavuga bati cyangwa abanyaburayi ngo ntabwo dufite freedom of speech ubwo ibyo ngibyo abo bantu ba- bacu babaho ngaho bumva ari isomo ki nk'ibihugu nk'ibyo ngibyo byaha umugabane wacu n'ibyo bintu nari mfite uko ari bibiri urakoze cyane David kuri ibyo bibazo byawe reka dufate na Eric wiriwe
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, manje kubashimira ariko nsuhuza n'abo bashyitsi nanone nsaba imiryango yahuye na ririya sanganya kwihangana kuko ahantu ikiremwamuntu kiba kiri ku isi hose kiba gikwiriye kubahwa ye nkaba ikibazo cyanjye ari iki ngiki ese nimba batora amategeko kugira ngo azane ituze rya rubanda ubwo ngubwo itegeko ryemerera abaturage ba amerika gutunga imbunda ryaba rikijyanye n'igihe ngewe ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo murakoze ndagushimiye cyane eric Ah, bwana tsirigakire na john kirenga ah, mumfashe mugerageze musubize ibi bibazo Ah, hari nk'icyavuzwe na david aho yavuze ngo ah, niba hari amategeko ahana abogeza amacakubiri namubwira ko gusa mu ijambo yavuze ku munsi w'ejo perezida donald trump yasabye ko hashyirwaho itegeko rituma abakoze ibyaha bishingiye ku rwango n'ubwicanyi bw'ikivunge bahabwa igihano cy'urupfu bivuze ko iryo tegeko rishobora kuba rihari ahubwo ic- ubu ngubu icyo ashaka ni uko bajya bahanishwa igihano cy'urupfu ariko reka duhere kuri tseri gakire ah, mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo bya david na eric
yego ikibazo cya david icyo namubwira eh, itegeko nshinga umugereka wayo wa mbere ariyo bita first amendment ibwira abantu ko bafite uburenganzira bwo kuvuga freedom of speech na freedom of expression iyo agiye akavuga amagambo mabi biba biri muri ya ya freedom of speech agomba gukora arabivuga nta kibazo hari n'imitwe imwe imwe ikomeye zitwa nka za kkk eh, bara- barigaragaza barabizi ko umu- umu- umu- i- i- intego yabo ni uko bakwica abimukira bose bakamara ntubumva ko umuzungu ari we nyiri kino gihugu ariko kubera ya freedom of speech ashobora kwicara hariya akavuga ati yewe ndi kanaka ndi kekeke ntabwo nshaka abirabura ntawe umufunga ntawe ugira iki ariko amagambo nk'ayo yakoresheje nko mu bihugu nko- nko mu bwongereza ushobora gufungwa imyaka igera kuri itandatu so rero ni cya kibazo kigaruka cya freedom of speech niyo mpamvu bakora constitution ni hashize imyaka magana abiri igihe tugezemo ntabwo kijyanye n'iyo myaka magana abiri ishize niyo ngiye ku bwanjye numva ko hagomba kubaho impinduka ndetse n'iyo amendment ubwayo ivuga isobanura a change cyangwa add ni uguhindura cyangwa kongeraho itegeko kuri constitution So rero n'ubundi bongeye baka- baka- ba- bakarihindura bakongeramo utundi tuntu tuvuga duti wemerewe gutunga imbunda ariko iki ni iki niba utemerewe ufite ikibazo cyo mu mutwe wenda bigaragara ko ari ikibazo gikomeye ntiwemerewe kugura imbunda niba ukora icyaha runaka cyangwa bakubonyeho ko ufite eh, amakosa runaka akomeye ntiwemerewe kugura imbunda ibyo ni Ibyo bintu nabyo mbona ari ibintu bikwiye kongerwaho ni nabyo abademokarate batoye ah, mu mutwe w'abadepite aho basabye icyo bita universal background check gukora iryo perereza ku muntu mbere y'uko umugurisha imbunda
nibyo cyane ariko kugeza kuri ubu biri ku urabona hano iyo bakoze amategeko bica muri sena Mm.
kandi a- a- impande zombi zigomba kubyumvikanaho sena nta uruhande kirabikoraho rw'abademokarate rwarabikoze abarepublike ntibarabisinya kugira ngo bijye bibe byajya mu mategeko
Ah, Janu Kirenga hari icyo wongeraho ku byo Gakire yari avuze cyane cyane anavuga ngo ese Amerika koko ikwiye kongera kujya iha amasomo ibihugu mu bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga ibyo ushaka cyane cyane ko basa nk'aho ahubwo nabo barimo gukoresha imvugo zihembera urwango
Eh, murakoze eh, gakire avuze neza icyo nakongeraho gato eh, amategeko gu- gu- eh, du- turimo gusubiza ikibazo cya david amategeko arahari ku rwego rwa state ku rwego na federal no ku rwego rw'igihugu amategeko arahari amategeko ahana ikibazo kiri hano ni kimwe gusa iyo second amendment kugira ngo ikintu cyose gihindurwe mu itegeko nshinga rya amerika ugomba kugira bibiri bya gatatu by'umubare w'abadepite wa- eh, bashinga amateka So, kugira ngo uzabone bibiri bya gatatu ntabwo biba byoroshye ikindi kintu nabo barabizi n'abarepubulike bazi ko nyine ibi- eh, nko kwica abantu ari bibi ariko bezi yabo abantu babo babatora hano umupolitike wese ababara elegishoni ikurikiraho itora rizakurikira nzaritsinda ni bande bazantora ntabwo baba bara- bashaka kurakaza eh, aba- abantu babo bezi zabo ba votazi Ni- aho niho hari ikibazo ibyo bavuga ngo abantu baba barwaye mu mitwe ngo ibiki abantu umurwayi iwacu tuvuge nko muri Af- nko mu rwanda mu rwanda abasore bararwana bagirana ibibazo haba ku mashuri haba mu mijyi no mu masoko no he ba- ba- ba- bararwana bagakubitana ingumi bikarangira hano umuntu mu- u- u- ugonga imodoka ye gato agasohokana imbunda umuturanyi akata ibyatsi mu gitondo imashini irimo gusakuza a- aka- akazana imbunda So, imbunda zabaye nk'amabuye cyangwa inkoni kandi buri muntu yemerewe kuyitunga buri muntu yemerewe kuyitunga bapfa kugeza imyaka makumyabiri ibyo bya bakagarawundi ceki bwana munyamakuru reka nkubwire hano kugira ngo ubone imbunda you don't even need nta nubwo ugomba kujya mu iduka kuyigura Zi- zirahari zirahari kugira ngo ubone imineke myiza bishobora kukugora ariko kugira ngo ubone imbunda niyo washaka mirongo ine wazibona mu munsi umwe kubera ko zirahari ku ma street zirahari mu makaritsiye zirahari online zirahari kuri gani shows zirahari ahantu hose Umwa- umuhanzi ah, rihana niwe wanditse ku munsi w'ejo avuga ngo kugura imbunda muri amerika biroroshye ku- kurusha kubona viza yawe
Oya, viza byo ntabwo biba nta nubwo nta nubwo ari ibintu byo mu- mu- abantu ba purayingi ari i- ijana hakabona batanu cyangwa batanu cyangwa bane hano imbunda mu mujyi uwo ari wo wose muri amerika kuyibona bashobora kuku- kukubwira kujya muri sitowa kugura imineke myiza ukayibura cyangwa umukati ukiri muzu ariko imbunda kuyibona ni ibintu haba amasasu haba kandi buri muntu yeme- ah, uzi ko hari abantu bagura n'ibibunda bi- bi- by'intambara ushobora no kugura igifaru ufite amafaranga itegeko nshinga ri- ri- ri- rira- rira- rirabikwemerera ushobora kugura i- imbunda iyo ari yo yose hano iyo ureba nko eh, tuvuye muri independence hano fourth of july Nge- nkigera hano nagiraga ubwoba numvaga amasasu umuntu akajya nko muri yadi nyuma akarasa ngo yanezerewe wabaza usuriye mugabo ko uri kubera icyo arimo kurasa kugira ngo sese si independence ubwo byembe- ba- itegeko nshinga rivuga ko umuntu agomba kurasa yishimye Eh.
Ah, Bwana Ki- eh, bwana kirenga guma kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika niba hari ikindi wifuzaga kongeraho urakivuga nyuma y'uko twakiriye abakunzi b'ijwi rya amerika reka duhere kuri joseph wiriwe neza
Eh, mwiriwe mwiriwe dirwema yego uri hehe
Eh, ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Ah, Eh, ikibazo cyawe
eh, mbanza ndamukiriza abo batumire kandi nihanganishije abo bahuye n'ibyo byago urakoze ikibazo
Eh, mfatiye ku magambo bavuze basobanura kuri ku by'ibyo bitero biherutse kuba mu- aho muri amerika Eh, ko bavuze ko hari urwango rw'abo bahezanguni badashaka bimukira ese eh, m- nabo ubwabo nk'abanyarwanda bagiye gutura aho muri amerika ese nta bwoba baba bafite ko nabo icyo kibazo cy'urwango rw'abimukira cyazabageraho saba murakoze akabazo kanjye ni akarara urakoze cyane joseph reka dufate na frederico wiriwe neza
iriwe neza edi wema uri hehe
mu gisagara cya bujumbu ikibazo cyawe
ye akabazo nanjye nagomba kubabaza nagomba kubabaza ati mbega aho- aho- aho muri amerika bavuga yuko hariho itegeko rirekuriye umunyagihugu gutunga ibigwanisho ntabwo ukifatira nko kuri bino bihugu byacu by'ino byo- no muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari nta kungene urasanga akenshi urwaruka rwinshi rufise ibigwanisho nta kuntu rwoba ari urwo- ari urwo ruhererekane ugasanga barafise aho bakorana babibaha baba iyo baka- eh, baba barekuriwe kubigura hanyuma bagacaza barabiha bene urugwaruka urasanga muri ibihugu by'ino rufise ibigwanisho hanyuma kandi akabazo naho kagira kabiri nta kuntu hosohoka itegeko ribuza ribuza gutunga ibyo bigwanisho ku kubera turabona kugura iki- gutunga ibigwanisho mu nzu y'uko umengo nta kamaro kanini bifi- bifise urumva atari rimwe rimwe urumva gusanga ari uguhonyaho batavuga rumwe cyangwa ari uku kora ubugizi bw'ikibi kuko urabye nka murundi kenshi umuntu afite udufaranga twiwe yaba yigiriye kuri banki yarutira udufaranga ugasanga bamugiye ko n'inkoho barata umwatsi kuko ibirwanisho kenshi muba bitunga tubona bikoreshwa mu bibi mu bibi gusa nta kuntu ho- itegeko ribibuza ibirwanisho tukabihindura byeze umutekano murakoze imana ibahezagire urakoze cyane frederico Ah, bwana kirenga niba hari icyo washakaga kuvuga ku bibazo byari byabanjirije wakivuga hanyuma uga- ukanasubiza ni- na bimwe muri ibyo bibazo bya joseph na frederico ahanini joseph yibaza niba mwebwe nk'abanyarwanda se cyangwa abimukira baba muri ibi bihugu niba nta bwoba mufite hanyuma frederico we ni ibijyanye niba nta kuntu hajyaho itegeko ribuza abasivili gutunga imbunda hanyuma zigaharirwa abashinzwe umutekano
Ah, murakoze bwana rwema Ah, ibibazo byo guhora duhangayitse byo byo ni ibintu bihoraho hano ntawamenya ugerageza gu- kubyirinda kubigendera kure gutura ahantu heza eh, butanduranya n'abantu ni ibintu nk'ibyo buri mwimukira icyo kibazo rwose aragifite ariko ibi ikindi kibazo eh, cyo kuvuga ngo hari umubare ntarengwa w'imbunda ushobora wemerewe gutunga oya ntabwo hano imbunda ni nko kugura inkweto uri i burundi cyangwa i kigali nta muntu ukubwira ngo wemerewe kugura eh, inkweto peya eh, esheshatu cyangwa eh, icumi oya ugura izo ushaka amafaranga yawe ukaya- ukayarunda muri izo mbunda hano hari ibintu bwana munyamakuru eh, y'abagani korekita sinzi iki- mu kinyarwanda uko nabyita abantu ba- Mbese- ba- bagura imbunda mu rwego rwo kumva ko bagomba kuzitunga ari nyinshi isohotse Yes.
yose akaba yayigura Yeah. so hari abantu nyine bagura imbunda we ari gani korekita hari aho yigurira imbunda ubwoko ubwo ari bwo bwose kandi ikindi kintu imbunda hano barazikora nk'uko uh, nyine ureba nka ko bakora amamodoka bakora ama bazikorera hano state ifite uruganda ruk- rw'umuntu umuntu wi- u- ukora imbunda so, eh, so ntabwo ari ukuvuga ngo imbunda uyigura muri leta cyangwa imbunda ni iz'abantu bashinzwe umutekano hano buri muntu upfa kugeza imyaka cumi n'umunani wemerewe gutunga imbunda kandi si imwe cyangwa icumi izo ushaka ubwoko bwose ushaka ushobora no kugura iyindi piyesi niba yari semi otomatiki none ukayihindura otomatiki niba yari ifite eh, uka- uka- uka- mbega nka kwa kundi ureba abasore bo muri iki gihe no muri kigali urabibona agura imodoka akayishyiraho amajante akayihindura igahinduka nabo barabikora hano ya ku mbunda zabo Mm, ura- urakoze Yeah.
cyane john kirenga Ah, bwana tsiri gakire ah, frederico yari yibaje niba hatajyaho itegeko ribuza kugurisha imbunda ku basivili hanyuma noneho iki kibazo cye ngifatanye ah, ni- ni- ni- n'iki gitekerezo cy'uko ubwo abantu batangiye ah, kubivuga ku mugaragaro ah, bakemeza ko hari ikibazo cy'iterabwoba hagati mu gihugu wibaza ko ibi biganiro bitangiye hari icyo bishobora guhindura mu bijyanye n'imikoreshereze y'imbunda ku basivili hano muri leta zunze ubumwe za amerika
ego edi eh, mpereye ku ku gusubiza frederico ah, itegeko ryabuze abaturage kugura imbunda sinibaza ko iryo tegeko rizigera ribaho kuko ibyo bintu biri mu maraso y'abanyamerika ntawe udatunze imbunda na natwe twese tuba tuzitunze gusa icyo bifuza abantu benshi bifuza natwe twifuza ni uko hajyaho itegeko ryo kudatunga imbunda nini iri otomatiki ifite ubushobozi bwo Ni- kurasa vuba cyane kandi mu gihe gito abantu benshi mu gihe gito Mm, kuko icyo gihe na- naho ubundi gutunga imbunda biri rwose mu biri mu maraso y'abanyamerika kandi biri no mu buryo bwabo bwo kubasha kwirinda mu gihe habaye ikibazo icyo ari cyo cyose mm. hakabamo So, n'izindi ama- zikoreshwa mu bijyanye no guhiga n'ibintu nk'ibyo barahiga cyane bakunda guhiga bakunda kujya muri izo muri amashuri yandi yo- yo- yo- y'ibindi byo kurasa nta- ntabwo twababuza kandi biri no mu itegeko nshinga hakereka habanje guhinduka itegeko nshinga rikabibuza Mm.
ariko ibyo sinibaza ko bizaba bizigera binaba na rimwe ngo ngo umuntu- umuturage ntatunge imbunda Mm. Ha- hanyuma gakire igitekerezo ki- oh, ura- u- uravuga iki ah, kubona noneho muri amerika ku nshuro ya mbere abanyapolitiki itangazamakuru ryemera ku mugaragaro rikavuga ngo muri amerika harimo iterabwoba mu gihugu
icyo kintu nk'ubwije ukuri Edi jyewe bya- biranshimisha ni nabyo bintu bimpa icyizere ko buhoro buhoro bizagenda bihinduka kuko ubundi n'itangazamakuru n'abanyapolitiki bamwe na bamwe ntibashoboraga kwicara ngo babivuge basesuye ibyo ari byo nyabyo bavuge ko ari umuzungu wanga abimukira bakabyitirira kurwara mu mutwe bakabyitirira ibindi bintu nk'ibyo buri gihe ugasanga ntibarasa ku ntego ariko uyu munsi na perezida ubwe yabyivugira avuga ati ibi bintu bigomba guhagarara ni ubwi- ni ubwicanyi eh, bushingiye ku ku ruhu rw'umuntu cyangwa kubera ko umuntu ari- ari ari umwimukira icyo rero kubera itangazamakuru n'uburyo ribuvuga cyane kandi ribi- ribihozaho mbona ko bitanga icyizere ko bizahinduka Mm. john kirenga kuri ibyo ngibyo bijyanye n'i- iterabwoba hagati mu gihugu wowe urabibona ute
nanjye ndumvikana bwana gakire hano ikibazo cya domestic terrorism iterabwoba riri hano mu gihugu abazungu baratinyaga kuvugisha ukuri ko hari terrorism y'abanyamerika abazungu b'abanyamerika U- urebye kuva no mu myaka yaheze imyaka muri za uribuka muri oklahoma city wa musore timothy mcveigh yakoze ibibombe abirunda mu ikamyo ajya kuri gu- gu- gu- kurasa i federal building muri oklahoma city ariko abazungu bo bumvaga ko babwiraga abantu babo hano ko abantu bitwa abaterorisite ari abantu baba muri middle east ari abantu baba b'abarabu babiyo muri za siriya za irani na za iraki na hehe ariko ikibazo na hano mu rugo kirakomeye kirakomeye kubera yuko ntabwo wambwira ko kkk atari abaterorisite abantu bafata abantu bakabahambira bakabatwika cyangwa ba- umuntu ugenda akarasa abantu bicaye mu kabari cyangwa bari muri buwate babyina ko atari umuterorisite arasa adakurikije wenda yavuge ngo ndarasa umuntu twarwanye twashwanye
hari n'abagi- Cyangwa- hari Eh?
n'abagiye kurasa abayahudi mu mujyi wa pittsburgh aricyo kimujyanye cyonyine Oh, oh yeah oh yeah wabonye muri florida so terrorism irahari kandi i- i- imvugo z'aba- z'abanyapolitiki hano cyane cyane right wing politics bagomba guhindura bagomba guhindura kubera yuko abantu babwira abenshi abo bantu usanga ari abantu bab- bibereye mu misozi urabona umuntu uba mu mu- iyo ureba nka eh, voting block y'abo bantu ni abantu bari nko muri rural america mu biturage kandi Mm.
yes kandi nibo batunze imbunda nyinshi cyane kandi bo ni abantu bumva ikintu kimwe abantu bo muri rura amerika ngira ngo n'ahandi hose niko bimeze ntabwo batekereza nk'abantu bo mu mijyi abantu bo mu mijyi baba bahura n'abantu bavuye hehe na hose ntabwo bita ku ku, ku bantu cyane ariko hariya niho hakomoka n'abo bantu ba- bagenda barasa abantu Mm. urakoze cyane reka twakire abandi bakunzi b'ijwi rya amerika stanislas wiriwe neza
neza Edi Rwema uri hehe
ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru nyine ubwo ni mu Rwanda ikibazo cyawe
nagira ngo manze nihanganishe abo ngabo bagize ibibazo y'ibyago namwe mbashimira cyane nshimira n'abatumire urakoze
nicyo nagira ngo nibarize abatumire uretse ko mu kanya umuriro wari wari urimo wabuze nagira ngo mbaze ngo Mm.
izo mbunda baba bazigura ku ku bayobozi ba leta cyangwa abo- abantu bose bacuruza baraba bazicuruza ese iyo baziguze bazibahana n'amasasu nkongera nkabaza nti buriya rero umuntu wishe undi buriya hagiyeho nk'itegeko ry'uko nawe bamushyira mu mbaga nyamwinshi inama yateranye nawe bakamwica nk'uko yabikoze ntabwo abantu babyongera murakoze cyane ijwi rya amerika turabakunda rikarangiye urakoze cyane stanislas reka dufate na oscar wiriwe neza
mwiriwe uri hehe
ndi mu kayanza ikibazo cyawe aho ni mu burundi
yego nanjye nanjye kwihanganisha abo ba- bagize ibyaha bakabura ababo Mbe, urakoze mugabo nanjye nanjye ikibazo mfise ni uko turiko turumva eh, u- u- uburorero mwatanga bu- bw'ibihugu bifise imite- umutekano mwa- mukunda kuvuga amerika Mm.
ariko mpari ubugenca asanga umenga nta mutekano hari kuko nashaka ko abo bantu bompa igitu- urugero rw'igituma bavuga yuko amerika ifise umutekano kandi wumva abanyagihugu barekuriwe umenga kwicungira umutekano kuko ndazi mu bihugu vya afurika nk'uwohirahira ngo atange iryo tegeko ry'uko umwenegihugu atunga ikigwanisho nibaza yuko n'ico gihugu ca amerika coca kiba- kimufatira ibihano Mm.
ndumva rero jewe ko ata mutekano woba u- uri aho hantu U- ura- kubera Mm. Oscar- yego kabisa ndumva nta mutekano uhari kuko aho umuntu yumvira umwanya n'umwanya agatora inkoho akagira ibyo ashaka ndumva nta mutekano uhari Niba- nasaba rero ko boduha i- igituma bavuga ko hari umutekano murakoze urakoze ah, oscar ah, guma kuri telefone kuko nzi ko mu burundi mufite ikibazo cyo kutatwumva neza kugira ngo wumve ibisubizo by'abatumirwa bacu reka mpere kuri tseri gakire uhereye kuri ibyo bibazo bya oscar ese amerika iratekanye
Eh, amerika ah, nsubije Oscar, amerika muri rusange navuga ko iratekanye ahubwo ikibazo ni icyo ngicyo cy'abantu bamwe na bamwe eh, ba- ba- b'abahezanguni bagira uku akaza agakora ibintu bi- bi- bitunguranye kandi umuntu nk'uwo biragoye kumubona cyane cyane ko a- nkawe nk'uyu wo muri wo muri Dallas nta hantu na hamwe ah, uyu warashe hano muri El Paso nta kimenyetso kindi cyari gihari cyatuma ubasha kumubona mbere y'uko abikora aho rero niho hari akabazo gakomeye ariko muri rusange amerika ni igihugu gifite amahoro nta kibazo Mm. hanyuma stanislas yaba yarabaje ikijyanye n'uburyo abantu bagura imbunda ndabizi ko eh, mwabisobanuye ko Yes.
byoroshye kuzibona ariko eh, niba kuko yaravuze ko yagize akabazo k'umuriro ntiyakurikira neza wamusobanurira ese ni ubuhe buryo abanyamerika babonamo imbunda bazigura gute yaribaje se ngo bazigura kuri leta bigenda gute
Eh, nsubije stanislas nibyo koko imbunda zigurirwa ahantu henshi hashoboka Aha- ahantu hose aho utuye hose ntiwabura ahantu bagurira imbunda Ah, uragenda ukagura imbunda upfa kuba ubwije imyaka cumi n'umunani wemerewe gutanga amafaranga yawe ugafata imbunda Ah, gusa ikindi nakongeraho ni uko ah, ah, hari hari- hari n'abagura imbunda mu mu byitwa za auction aho auction ni nko ni nko ku cyamunara
cyamunara Mm.
Eh, ukagenda rwose ukagenda ukagura imbunda kuri make ukanazibona rwose niba ari imbunda yaguraga wenda yakoze yaguraga magana abiri ukayibona ku ku madorari mirongo itanu so kugura imbunda ni ni ibintu byoroshye cyane ni nko kugura inkweto nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nta nta kintu kigoye kirimo rwose Mm. urakoze cyane thierry gakire john kirenga hari icyo wongera
Ah, icyo nakongeraho amerika ni igihugu gitekanye ibyo byo rwose ntabwo ntabwo twabitindaho nubwo hari ubwo bwicanyi amerika if- nicyo gihugu gifite umutekano wa mbere ku isi ariko uburyo turimo turavuga ko abazungu abazungu ariko harimo abirabura hari abalatino hari abarabu nabo bakora ibikorwa nk'i- nk'ibyo nyine byo kurasa abantu benshi abagangizi turabazi benshi cyane Yes, mu mijyi yes, itandukanye benshi cyane Mm.
hano hari imijyi za chicago st louis za baltimore aho abantu nyine ari aba- abantu bisubiramo ubwabo abirabura ku birabura abalatino ku balatino za california hariya ariko bigaruka hahandi hano eh, bigaruka ha- kuri cya kibazo nyine ngira ngo david niwe icyo- cyo gutunga imbunda wenda imbunda irasa amasasu menshi cyane Igi- haka- noneho hagakurikiraho ikibazo cy'inzangano zi- za- ziribwa mu mitwe y'abaturage ari abantu abapolisi cyangwa se abanyamadini ba- bavuga ibyo bintu ugasanga umuntu arabwira abantu ibintu ngo bagiye gu- gutwara ibintu byanyu bande ngo nimwemere abo bantu bazajyana ibintu byabo hano hari ubwo ureba nk'umuzungu wakuriye kuri famu yumva ko nyine eh, utagomba no ku- kwicara nawe muri kanso mitingi utagomba wenda gu- gu- gu- gu- gu- guturana nawe hari ibintu bita bitwa white flight sinzi ukuntu wabivuga mu kinyarwanda ugasanga karitse niba hari abirabura cyangwa abarabu cyangwa abaturukiya ba- ba- barenga bangahe ba- baje guturaho abazungu bagurisha amazu yabo bakagenda Mm.
bakagenda cyangwa Ariko se akenshi- cyangwa se wajya kuyigura muri karitsiye bamenya ko waje wa wundi wayigurishaga akakubwira ko itakigurishwa I- icyo kita kiri ku isoko kubera yuko nibakugurisha inzu wowe umwirabura umunyamahanga uzazana imico yanyu cyangwa abana bawe bazaba bakinana n'abana babo cyangwa se abaturanyi bazagenda so kugira ngo eh, school district cyangwa karitsiye yabo iguma iri sefu wowe bakakubwira ko imbo- n'inzu yavuye ku isoko Mm.
so ni iki- ni ikibazo gikomeye ariko muri rusange umutekano urahari kandi abantu bose harimo abantu beza hano urebye barahari mu bwoko abantu batugiriye neza hano tukigera hano urebye bari abazungu ntabwo bari n'abirabura ntabwo bari n'abanyarwanda kandi umujyi mba murimo abanyarwanda bose abazungu ukareba kugira inama no mu ishuri abantu bagendaga badufasha bari abazungu Mm.
ugasanga so n- tureke kuvuga ngo abazungu abazungu no harimo abantu beza ariko iki kibazo ni mu mitwe y'abantu ni mu mago y'abantu bicara kuri dining table u- umubyeyi umuntu- ababyeyi bagatangira kuvuga ibintu bavuga ku bimukira bavuga ku yandi madini noneho bikajya mu mitwe y'abana agafata imbunda kubera ko byoroshye iri mu nguni hariya iri munsi y'igitanda iri mu kabati akagenda akarasa uyu wa hano ni uko yabigenjeje Mm. A- hanyuma ni, ni abenshi ba- ba- nk'uko nabivuze bakomeje kuvuga ko ibyo bintu nubwo hari abantu birimo ariko noneho byatangiye kuvugirwa ku mugaragaro ndetse uwigeze kuyobora iki gihugu perezida barack obama mu itangazo yari yasohoye yavuze ko imvugo nk'izo ahanini ziryanisha abaturage yatanze urugero rwa uburyo zagize ingaruka ku baturage avuga ku bijyanye na Jim Crow avuga kuri jenoside yakorewe abayahudi ndetse anagaruka no kuri jenoside yakorewe mu rwanda aho avuga ko imvugo zagiye zituma abantu b'abahezanguni bafata ibyemezo bikarishye birimbura imbaga y'abantu benshi
oya ni uko nyine abantu ibintu iyo bitangiye kuvugwa ku mugaragaro cyane cyane bivugwa n'abayobozi abantu babyumva nk'aho ari nk'aho ari impamo yes nk'aho ari ikintu cyavuzwe na musenyeri ikintu cyavuzwe na depite na minisitiri na perezida abaturage hose haba mu rwanda buriya abaturage bose akenshi na kenshi imyumvire yabo ni imwe baba bize baba abazungu baba barabu duturanye n'abantu b'ingeri zose hano ikintu cyavuzwe n'umuyobozi abaturage bumva ko ari go ahead iyo perezida hano atangira kuvuga ibintu abivugira mu ntara ziri ruro cyane abwira abantu ko mugomba kurinda utwanyu mugomba guhora muri maso mugomba gutegera abo bantu mutabemerera abavuga bande
cyangwa ko cyangwa ko bamwe hari na hari n'abamushinje kuvuga imvugo zirimo gusaba bamwe mu bashinga amateka ba hano muri leta zunze ubumwe za amerika gusubira mu bihugu byavuyemo bavuyemo n'ubwo benshi banavukiye hano muri leta zunze ubumwe za amerika
yarabivuze ukwezi gushize ngo basubire iwabo urabwira umwirabura wavukiye hano wavukiye misigani asubire iwabo iwabo ari hehe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu minota mike cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko reka mfate abandi bantu babiri hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro emmanuel wiriwe
mwiriwe neza ijwi ry'amerika uri hehe
ni birushya abagabo emmanuel ndi i kigali mu rwanda agana mu gatenga ikibazo cyawe mu masegonda make
nk'uko bisanzwe ni honorable birushyirwa mu gatenga mbanje gushimira abo bavandimwe baba mu gihugu cya amerika mwatumiye muri kiganiro muri isanga ikibazo noneho nkaba mbabaza nti ese ko mwumva aho ngaho mutuye hari imidugararo ndetse n'amahoro makeya ni iki muteganya kuba mwagaruka ko iwacu mu rwanda ari amahoro kandi mukaza mugafatanya natwe kubaka u rwanda kuko aho ngaho ndumva yuko n'umuyobozi waho n'abayobozi babo bose bagenda bahembera urwango bitewe y'uko banga bimukira ese bo bafite izihe ngamba zo kuba bagaruka mu gihugu cyabo nk'abanyafurika cyane cyane ngewe nibo mbwira ndetse nkongera nkabaza uwo muvandimwe wavuze ko ari umusirikare ese ni umusirikare w'amerika cyangwa n'uw'u rwanda murakoze murakarama ijwi rya amerika emmanuel ndagushimiye cyane reka mfate na gaspari wiriwe urihe gaspari
ndi mu gihugu cy'u rwanda
mu magambo make cyane ikibazo cyawe
mu magambo make uretse kubashimira ku batumire muba mwagiye muduha nk'ijwi rya amerika nabashimira ko mutuma abantu tugenda tumenya ko ku isi hamwe n'amwe bigiye bimeze bisa ni nko kubashimira kandi mwakoze cyane ndagushimiye cyane gaspari nawe bwana gakirere kamere kuri wowe iki kibazo kijyanye niba amerika itekanye twari twakivuzeho aho mwemeje ko nubwo hagaragara utubazo tumwe na tumwe ariko muri rusange amerika iratekanye hari icyo wakivugaho hanyuma unasubize n'icyo akubajije niba uri umusirikare w'u rwanda cyangwa se wa amerika cyangwa se niba muteganya no gusubira mu gihugu kubera imidugararo imaze iminsi ivugwa hano muri amerika
yego cyane amerika ni igihugu gifite amahoro gitunganye rwose nta kibazo gusa utoza nk'utuntu tujya tubura baravuga ngo nta byera ngo de nta gihugu na kimwe kidafite utubazo tumwe na tumwe tw'ingorane ikibazo cyo muri amerika cy'abantu nk'aba ngaba baheza nguni birahari ariko kuva abanyepolitike bose babihagurukiye ndibaza ko ari ibintu bizashira vuba ko buriya baravuga ngo ibuye ryagaragaye niba rigisha isuka kuva byagaragaye ku bantu bose imyumvire yabo ishobora guhinduka deni icyo gihe bikaba byahinduka kereke ko ndi umusirikare nibyo ndi umusirikare wa amerika kandi koko gutaha n'ubundi njya ntaha kandi ndabiteganya no n'igihe cy'akazi nikirangira nzataha rwose burundu urakoze cyane seri gakire ariko Ego.
edi n'aba- n'aba- n'abatsindiye nanone ariko amasaha yarangiranye ngeze mu kazi igihe nashaka mbasezere eh, ubwo Thierry Gakire nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire uganirize n'abaturage nako n'abumva ijwi ry'Amerika ibijyanye n'ubwicanyi bwabereye muri uwo mujyi wa El Paso ubamo ndagushimiye cyane murakoze cyane mugire amahoro kandi mugire ibihe byiza urakoze cyane Ah, John Kirenga wowe turacyari kumwe iminota itarenze ine Ah, amakuru dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu ni uko ateganya gusura imijyi ya El Paso ndetse na Dayton eh, ya Ohio aho ngaho utuye Ah, ni ibiki witeze cyangwa se wifuza ko umukuru w'igihugu yakora aje gusura abahuye n'ibyo bibazo by'ubwicanyi Ah, ubutumwa akwiye kuhatanga ni butumwa ki cyangwa se wowe urabona azakirwa ate muri uwo mujyi wanyu wa Dayton
Eh, murakoze ntarasubiza icyo kibazo hari ikibazo cy'umuvandimwe babazaga ngo niba twiteguye kuzataha impa- cyangwa se tujya eh, du- du- dutaha sinzi iki- ikibazo nk'icyo ariko ni ukumubwira ko nyine naho tuba nubwo turi abanyamerika hano ariko dusigara turi abanyarwanda tura- tura- tura- turajya mu rwanda turakontributinga kuri development y'u rwanda premier minisitiri niwe uherutse kuza hano indianapolis aratubwira ngo kuba umunyarwanda ntabwo ari ntabwo ari ukuba uri mu rwanda cyangwa ntabwo ari na part time job we mbega ubu ndi i kigali ubu ndi umunyarwanda Ah, ah, ugomba guhora uri umunyarwanda ugomba kuba turi abanyamerika mu mpapuro ariko imyitwarire n'imitekerereze turi turi abanyarwanda Ah, icyo niteze kuri perezida trump agiye kuza hano byo ndabizi aze abanza ahumuriza abantu ariko kubera yuko umujyi mbamo hano cyangwa eh, leta mbamo state mbamo hano ni republican ni pure red state agomba gu- kubwira abantu bagabanye eh, izo mvugo ko abantu bose amategeko twese aduha uburenganzira bumwe iyo wabaye umunyamerika iyo warahiye uburenganzira mfite busa n'ubwe busa n'ubw- bungana n'ubw'undi muntu so aza ahumuriza abantu aza abwira abapolitisiye abwira abanyamadini ba um, baptist ko abantu bose ari abanyamerika abantu bose ko ari ikiremwamuntu ko abantu bose bafite uburenganzira nk'abandi ko nta bantu bamwe bagomba gu- guhezwa gu- cyangwa kwicwa uko abantu babishatse agomba kubwira abantu ko ibintu by'inzangano bishingiye ku, ku- ku ruhu ibyo bintu ntabwo bigifite ah, bigifite umwanya muri iki kinyejana turimo ibyo gutunga imbunda byo amategeko a- arushaho gu- gu- gu- gukara ibintu byo kugura imbunda muri auction ibintu byo kugura imbunda kuri street corner ibintu byo kugura imbunda online ibyo bintu biveho umuntu kugura imbunda aba- bamukorere background check koko gakire yavuze ikintu ngo abanya- umuco w'abanyamerika imbunda ni nk'inkoni mu bashumba b- abantu baba batunzi baragira inka bagomba kugira inkoni nyinshi cyane ariko nanone si ukuvuga ngo umurwayi wo mu mutwe cyangwa eh, umuntu ufite ibibazo nk'usinzu cyangwa umuntu uri aho eh, nawe agomba kuyitunga cyangwa kuyigendana cyangwa ku ha- ahantu haguri- eh, ho kugurira imbunda hagomba kuba hazwi ari hamwe cyangwa habiri nko nko mu mujyi cyangwa mu state kugira ngo uze uyigure babe bakoze iperereza ri- rihagije kuri uwo mukiriya ushaka kuyigura John Kirenga uri umunyarwanda utuye mu mujyi wa Dayton muri leta ya Ohio nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'Amerika kugira ngo utuganirize kuri ibyo byago byagwiriye umujyi wanyu wa Dayton ndagushimiye cyane murakoze bwana rwema nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alimasi karara wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika